ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimiyimana ikiganiro cy'uyu munsi turagiharira abashakisha ababo baburaniye muri zayire ubu yabaye repubulika ya demokarasi ya kongo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane abanyarwanda bagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana atatu bahungiye mu burasirazuba bw'icyo gihugu nk'uko byanditswe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr igihe inkambi z'impunzi z'abanyarwanda zari muri kongo zasenywaga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'itandatu abagera ku bihumbi magana arindwi bagaruwe mu rwanda abandi bararongotana bajya mu mashyamba byasaga n'aho bacumbitse aho mu nkambi Yewe.
batandukanye umugabo agiye gushaka nk'ibirubesheho umuryango mu gutaha ku mugoroba nibwo yasanze abantu bose bari muri iyo nkambi bagiye Hmm.
kuva icyo gihe rero batandukanye gutyo abantu bamwe na bamwe batubwiye ngo bamubonye ari kwambuka muri uganda Mhm.
ndetse ngo yarabaye umuganga afatanya n'abaforomokazi babo muri kongo nyine ba- ngo batabaraga imbabare kuko akiri n'ahangaha yari yarize ibintu bya biyoshimi yabyigaga i nyamasheke mu babikira yego urumva noneho rero yageze iriya yafatanyaga n'abaganga baho kuvura inkomere muri iyo minsi Hmm.
abamubonye rero batubwiye yuko yari kumwe n'umwana we ngo bamubonye asa n'uwambuka agana muri uganda andi makuru yiwe duheruka ni uko twumvishe ko yigeze gutambutsa itangazo Mhm.
ku ijwi rya amerika kera n'icyo gihe cy'igihumbi kimwe magana- magana cyenda mirongo icyenda n'umunani yego gusa uwaryumvishe yatubwiye yuko yaryumvishe rirangira kuko yumvishe ari kurondora amazina y'abana bose bo mu rugo arangije aravuga ati uwaba akiriho yamusubiza yazamusubiza habura uwo mu rugo ujya kumusubiza kuko icyo gihe nibwo mama yarantwite kandi mama yarambyaye amaze kumbyara ahita apfa rero kuva aho yapfiriye habuze undi ujya kubikurikirana muri iki kiganiro cy'uyu munsi turakira abashakisha abana babo cyangwa se abavandimwe babo basigaye muri kongo yewe ujye gutaha abazurwa nyine n'abasirikare b'u rwanda yego ntashye rero nza kugera mu rugo ndaru- ndaruhuka nongera kumenya ko abana n'umugabo basigayeyo Hmm.
nsaba nsaba ibyangombwa nsubira muri kongo njya kubarebayo ngeze hahandi nsanga hara- hari umugabo n'abandi bana basigaye aba ari bo mbona Mhm.
barambwira ngo aba- ngo undi mwana uwo nguwo nsengiyumva ngo yajyanywe n'umusirikare ngo bamugira akadogo ngo bajyana ku bibukavu by'umwihariko turakira umwana w'umumetisi ushakisha se wamusize mu rwanda ndahamya ko nari pe nk'imyaka ibiri cyangwa itatu ubwo yadusigaga akaba yaragiye kubera impamvu za mama yangaga kuntanga ndi umwana kandi nawe ankeneye umubyeyi wanjye rero mfite amakuru y'uko bari baje baje kubaka uruganda rw'isukari i burundi Mhm.
bara muri paroleveke interinasiyonari bakaba barazaga bafite kontara y'imyaka ibiri cyangwa umwe ubwo baje mu rwanda baje mu- muri rwa ruganda rw'isukari rwa kabuye niho yamenyaniye na mama
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe rero muzakabona uwa mbere nakira ni jacques bushakwe yatuye mu karere ka rusizi umurenge wa nyakarenzo akagari ka karangiro umudugudu wa kimbogo arashakisha umubyeyi we wari warahungiye mu nkambi yari ahitwa nyangezi muri sheferi ya warungu mu ntara ya kivu y'epfo Eh, hari umubyeyi wacu twabuze eh, witwa nyirategekimana tereza yahunze icyenda na kane yajya i bukavu ajya mu nkambi ya nyangezi Eh, abana abanyarwanda bari bahungiyeyo Eh, ubwo haza kuza intambara y'icyenda karindwi eh, igihe batera inkambi nyine yarahunga ahungana na mushiki wanjye unkurikira eh, baragenda nyine muri ayo mashyamba baza guta- baza gutandukana baza kuburana muri make baburanye bageze he sinibuka neza ahantu bari bageze ariko ni muri ayo mashyamba ya kongo sinibuka hariho nawe mwari kumwe cyangwa wowe ntabwo wahunze aha ngewe nari i bukavu ntabwo nigeze mba mu nkambi nabaga i bukavu nari umushoferi
icyo gihe muri mirongo icyenda na kane mama wawe yari afite imyaka ingahe nimba uyibuka cyangwa se ugereranije ako yari umukecuru yari umukecuru rwose ukuze kabisa mirongo inani kabisa hafi aho ngaho rwose ubwo rero uwo mubyeyi nyirahategekimana tereza ah, waba yumva ijwi ry'amerika muri kano kanya akaba abona umubyeyi w'umukecuru ufite iyo myaka za mirongo inani umubabwira ko yahungiye inyangezi ak- akaba atazi amakuru y'abana be uwo nguwo yazatubwira akavuga ati hari umukecuru uri hano mu- wo mushakisha eh, nawe ari hano reka tubifate gutyo none ah, bushakwe uyu mubyeyi wawe eh, ko numva mushiki wawe yaguhaye amakuru kera ukaba utari waragerageje kumenya amakuru ye eh, waje mu kiganiro agasaro kaburaga kubera ko wumvise kino kiganiro hari ubundi buryo bwiza ukoresha kugira ngo umushakishe um, mbwira ni ubwa mbere umushakishije unageze no kujya gutanga amatangazo kuri bbc Eh, aratambuka ko hari abantu bahungukaga bakatubwira ngo mu- arahari ngo ari muri- ari muri kongo ngo sinzi nibuka ahantu bambwiraga ngo hari umukecuru ngo babana ngo ni umurokore nuko tuza kugira umuntu araza aratubwira ati ngewe nasizeyo famiye yanjye ndashaka kuzaza ndashaka kuzasubirayo njye kuzana famiye yanjye Nuko ubwo natwe turamutuma tumuha n'amafaranga tumuha n'amafoto kugira ngo mbega azabone yuko ari twebwe nuko uwo muntu rero yaragiye ntitwamenye amakuru ye bamuhamagaraga akavuga ngo hari nk'imirwano ngo harimo amasasu tuza kugeraho turamubura kuri telefone rasi birangira gutyo ntitwongera kumenya ayandi makuru ako se yababwiye agace yari aherereyemo aho umuryango we yari- wari uherereye hari amazina menshi y'abantu bahunze bavuga nta ntabwo njya nkunda ntabwo njya nkunda kuyafata mu mutwe rwose sinjya ntacyo bitwaye ubwo ni ugushakisha dukoresheje aho ijwi rya amerika rigera u- uwaza kumva akumva ushakisha mama wawe ya yatubwira Ah, none se nawe niba nyirizina akumva muri kano kanya ni iki ushaka kumubwira hasigaye wa munota ntanga ufata uwo munota umubwire ushaka kumubwira iki namubwira yuko twe turi nyine duhari twaje duhari turi mu rwanda kandi ko mu rwanda rwose dufite eh, hari abavandimwe banjye babamo hari abashatse mu bugarama hari abashatse i kamembe nanjye ndi i kigali nuko hari abandi bari i butare i nyanza nk'uwitwa jani ari i nyanza niho ashatse niho ari nga ndumva ari ibyo nta urakoze cyane jacques bushaka rero kuba waje mu kiganiro agasaro murakoze namwe kaburaga nkwifurije amahoro y'imana Eh, murakoze cyane
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane umwana w'umukobwa witwa muhorakeye chantal yahunganye n'ababyeyi be muri uko guhunga bava mu rwanda se na nyina barabica bari batuye irunda nyirasenge aramushaka pelaji kanzayire atuye mu karere ka kamonyi umurenge wa runda akagari ka gihara umudugudu wa bimba arashaka uwo mwana abereye nyirasenge inzanyemo ni uko hari umwana twabuze icyenda kane numvise nyine mu- mujya mushakira abantu nagira ngo nanjye mukamushakira Mm,
U- uwo mwana wabuze ni umwana wawe yitwa nde oya ni uwa data wacu none se uwo mwana yitwa nde umuhorakeye chantal U- umubyeyi we ntakiriho byagenze gute bose mbese bose bari abamaze nta muntu n'umwe wasigaye mbese muri famiye yacu Mm, mbese ni- ye- ni njyewe ariko harimo n'abandi ariko ni njyewe wagize ikibazo cyo kuba namushakira none se chantal muhorakeye byagenze gute mwaburanye mute
nyine intambara y'icyenda kane yarabaye Mm,
ibaye nyine ngo twese tubatatana bagenda batwica umugenda na se baramwica na nyina baramwica twese mbese tuza kurorongotana ariko tuza guhunguka tuje rero abantu bari bameze nk'abasazi baza kuruwa ruje yaje kumurangisha imurangishije rero ku gasozi k'iwacu twari dutuye nyine muri runda ariko umurenge wa risheri umu- umudugudu wacu wari nkebe niho twari dutuye baje kumurangisha rero nyine baza kurangisha ku bantu bari twari duturanye bari nyine mbese basa n'ababyirengagiza ariko nyuma kuruwa ruje imaze kugenda baje kubimvira aho muhungukiye babimviye nyine ubwo nanjye bime- kuko umuntu yari ataratuza ubwo naje ku- kubyihorera ari nko muri mirongo icyenda na gatanu niho twari twahungutse natwe noneho rero birongera biratinda nk'icyenda gatandatu barongera baza ku musozi w'iwacu kubera kuko tutari twarasubiyeyo yego noneho rero barongera irongera ngo iragaruka uwahoze ari responsable w'iwacu aza kubimbwira ariko nanone yagiye Mm.
ubwo ndamubwira ntese kuki utabibwiye mbere kuba ruje ikiraho cyangwa ngo yinzanire byagenze gute ngo yari yabyibagiwe ngo yari yaramwibagiwe
uwo mwana bari bamuzanye cyangwa se bababwiraga yuko bafite amakuru ye baza aho ari bashaka umuryango we bari ba- ba- ntabwo mbizi ubanza bari bari- niba ari imodoka yazaga gusa niba bari bamuzanye Mm.
Eh, kuko ubwitegeko wabonaga ari nko mu bintu by'amakimbirane ntibaduha amakuru neza ubwo tubyihorerera aho ngaho ubwo dukomeza kubaho gutyo rero nyine umuntu yirindagira n'abantu baramushizeho ariko noneho aho bimarira kugira ngo ajya nkurikirana aka gasaro yego nuko nibwo mvuze nta hari wapfa gushakisha nkamurebera ko yaba akiriho none se muri mirongo cyenda na kane ah, chantal muhorakeye yarasa imyaka ingahe niba wibuka santari yari afite yari yigaga mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza Mm.
yari akiri muto rero urumva yari afite hafi imyaka Yari irindwi akiri cyangwa muto.
umunani n'umunani papa we yitwaga nde yitwaga cyabukombe faransa naho nyina yitwaga mukanyarwaya wodeta abo bose mukamwari muturanye aho ngaho irunda
Ii, twari duturanye muri iyo segiteri yanyu ya sheri Ii, muri segiteri ya sheri umudugudu wari intebe
none se nta gakuru ke wigeze umenya k'aho ashobora kuba yarahunze yerekeza Yara- ya- yaragiye agera muri kongo ntiyahageze se amakuru ufite ya nyuma ni bose ayahe rero ku- kuko twagiye turindagira Mm, uwe mbese tuva mu rugo iwacu bamaze- bagenda batwica mm, ubu ise niwe babanje kwica yego ubwo rero twaje kugenda twebwe gutyo bavuga ariko ni abagiye babitubwira babatu- ariko uwo twahavuye bariwe bamaze kwica Mm, ubwo rero tugenda turorongotana twaragiye turihungira za kabgayi ubwo nyina we niwe wakomeje kugenda nawe aciye nzira baje kugera ahantu za musambira ubu ku bantu bagiye ba- batubwira ubwo nyina- nawe nyina niho yaguye n'abandi barumuna be yarafite ubwo rero niba ba- hari n'uwarokotse wundi niba ari iki ariko ubwo ngubwo cyaje kugira agatima ni uko baje kuruwa ruje yaje kumushakisha iwacu n'inshuro ebyiri mm.
intambara ishize
ni ukuvuga yuko uyu mwana muhorakeye shantari ariho niba kuruwa ruje yaraje inshuro ebyiri
yaje eh, niko gatima kajya kankubita nkavuga nti wenda yaba ahari nuko yabuze gikurikirana arahari nta kabuza arahari ari aho ngaho mu rwanda kubera ko icyo gihe abana bagiye batoragurwa badafite ababyeyi bagiye bahabwa ibigo by'imfubyi haba ku gisenyi haba i butare haba i nyanza haba cyangwa ubwo ahantu hose ah, hashoboka ba- kwakira abana bagiye bahashyira abo bana badafite bashobora no kirera kuba baramujyanye no hanze
ibyo nabyo birashoboka ariko abana benshi bari mu rwanda nyuma ya mirongo icyenda na kane eh, ntabwo benshi bavuye mu gihugu bajya hanze abenshi ni abagumye mu rwanda benshi ni a- hari n'abanyuze mu mu kigo cya sos kacyiru niho hanyuze abana benshi cyane kandi nabo bari mu rwanda badafite ababyeyi reka tubanze dushakire mu rwanda imana nidufasha nitutahamubona tuzamushakira ahandi ariko eh, chantal muhora agenda ahamya yuko ari mu rwanda umwana waba warabwiwe ko ndahamya yuko yibuka ko yitwa chantal muhora akeye yari afite imyaka umunani bivuge yuko ntabwo ari umwana uta wakwibagirwa Ah, ubwo rero azibuka ko eh, yari afite umubyeyi we um, wambwiye yuko- ko yitwaga ah, francisco cyabukombe akagira na mama witwaga odeta Ah, mukanyarwaya ah, wowe umushakisha ukaba uri nyirashenge ukaba witwa pelagia kanzayire Eh, ubwo rero azakumva aho yaba ari hose akumva uwo mubyeyi we wo mu muryango umushakisha uvuga ko eh, atuye irunda ya gihara aho ku kamonyi ndahamya yuko uyu mwana chantal amakuru azayumva akayamenya kandi ari aho ngaho mu rwanda agasaro kaburaga n'ikiganiro cyumvikana mu gihugu cyose mu rwanda waba afite amakuru kuri uyu mwana muhora akeye chantal umwana ufite hafi imyaka umunani muri mirongo cyenda na kane uwamubonye mirongo icyenda na gatanu afite icyenda cyangwa icyenda na gatandatu afite icumi uwamuhawe n'ikigo cy'imfubyi icyo ari cyo cyose yatubwira hano mu gasaro ka buraga pelagia kanzayire niba uyu mwana ubereye nyirasenge akumva muri kano kanya mubwira ijambo rikuri ku mutima mbere uko dusoza ikiganiro
ijambo ryamubwira rwose aramutse anyumvise mana nakwishima cyane sinabona ukuntu nabivuga nanagushima cyane imana ikagufasha Hmm.
kuko hari na nyirasenge wari waragiye hanze nawe yari yaraje Hmm.
arahari nawe abandi boho nta n'umwe wasigaye
komera nakwishima nako sinabona uko mbivuga imana yonyine yabikoze imirimo n'ibitanga
yego komera ukomeze wihangane utegereze wizeye ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro uh, kaburaga ndasaba cyane kugira ngo chantal muhora akeye eh, akumve atwumve hano mu gasaro kaburaga hanyuma ah, tuzashobore kumuhuza n'umuryango we waba yaramureze akamukuza akaba yumva kino kiganiro muri kano kanya nawe eh, turamutegereje Eh, ngaho rero ugire amahoro y'imana
murakoze rwose imana ibahe umugisha
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda umwana w'umukobwa yavukiye mu rwanda yitwa adeline w'imana impaye umubyeyi yamaze kumwibaruka ahita yitaba imana ariko yari afite umugambi wo kuzashakisha undi mwana we wari warahungiye muri kongo uwimana impaye yiyemeje gusoza ikivi yasigiwe na mama we arashaka mukuru we francine uwamariya atuye mu karere ka nyarugenge umurenge wa muhima akagari k'amahoro umudugudu w'amahoro mu by'ukuri ndashakisha umuvandimwe wanjye witwa mariya francine ndetse bakundaga kumwita akabebeyi yabuze mu gihe cya jenoside ubwo abandi bahunguka icyo gihe bari muri congo yari abana n'umugabo we yari na mubyara we uwo mugabo we Mm, yitwa niyonzima vincent de paul rero bakaba bari baranabyaranye n'umwana w'umukobwa witwa igihozo honore dominique mhm, aho bahuriye rero batubwira ko ari mu ishyamba rya matingitingi muri congo yego ubwo yari yarahunganye nawe n'uwo vincent de paul yari mubyara wacu bakaba bari barahunganye na mukuru wacu umwe witwa uwineza alphonsine mukamusoni noneho ubwo mu kubura urumva ko hakunda intambara yari ije aho ngaho mu nkambi bari bari umugabo we niyo yari ahari yari yasigaranye mu nkambi n'umwana arangije rero mu guhunga ahungana n'umwana tunababura gutyo kugira ngo mbyumve neza adirina Eh, mukuru wawe yari yarashatswe na mubyara we na mubyara wanyu eh, yari yarashatswe na mubyara we urakoze cyane nagira ngo byumvikane neza hanyuma Eh, igihe aho baburiye hanyuma muzi umbwiye ko bari mu nkambi ya tingitingi ayo makuru y'uko bageze mu nkambi ya tingitingi wayabwiwe nande wayamenye ute mu by'ukuri nubwo ibyo byabaye ntariho ngewe navutse igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda urumva jenoside yari yararangiye yari hashize imyaka ine yego ariko umuku- amakuru nkesha abavandimwe kuko abavandimwe bandi bo baracyariho Mhm.
amakuru nkesha abo bavandimwe ni uko ahubwo i- i- bari bari mu nkambi iri aho ngaho aho tingitingi ubwo niho batandukaniye ahubwo yenda aho bari babanje kuba mbere yaho niho ntasobanukirwa ne- ntazi neza amakuru yabo
noneho mbwira yuzi igihe batandukanye eh, bari mu nkambi ya tingitingi wambwiraga yuko vincent de paul yari we yari yasigaye mu nkambi mukuru wawe ntiyari ahari eh,
Ah, ni ukuvuga ngo vincent de paul yari- ya- nk'uko urumva byasaga n'aho batumbitse aho mu nkambi Yego.
batandukanye umugabo agiye gushaka nk'ibiyubesheho w'umuryango mu gutaha ku mugoroba nibwo yasanze abantu bose bari muri iyo nkambi bagiye hmm, kuva icyo gihe rero batandukanye gutyo abantu bamwe na bamwe batubwiye ngo bamubonye ari kwambuka muri uganda mhm, ndetse ngo yarabaye umuganga afatanya n'abaforomokazi baho muri congo nyine ba- ngo batabaraga imbabare kuko akiri n'ahangaha yari yarize ibintu bya biyoshimi yabyigaga i nyamasheke mu babikira yego urumva noneho rero yageze iriya yafatanyaga n'abaganga baho kuvura inkomere muri iyo minsi hmm, abamubonye rero batubwiye yuko yari ari kumwe n'umwana we ngo bamubonye asa n'uwambuka agana muri uganda andi makuru yo duheruka ni uko twumvishe ko yigeze gutambutsa itangazo mhm, ku ijwi rya amerika kera n'icyo gihe cy'igihumbi kimwe magana- magana cyenda mirongo icyenda n'umunani yego gusa uwaryumvishe yatubwiye yuko yaryumvishe rihise rirangira kuko yumvishe ari kurondora amazina y'abana bose bo mu rugo arangije aravuga ati uwaba akiriho yamusubiza yazamusubiza habura uwo mu rugo ujya kumusubiza kuko icyo gihe nibwo mama yarantwite kandi mama yarambyaye amaze kumbyara ahita apfa rero Oh.
kuva aho yapfiriye habuze undi ujya kubikurikirana komera Eh, kugeza icyo gihe rero ubu nibwo nanjye nongeye kuvuga nti reka mpagurukire kumushaka ubundi ndebe ko twazamubona kuko nagiye numva ikiganiro nkumva ari ababona babona ibwo nanjye nagize iryo shaka ryo ku- kubandikira wagize neza ubutumwa bwawe narabubonye kandi amakuru urimo mpa ndumva yadufasha kugira ngo tuyahereho dushakishe no kuba umbwiye yuko yatanze ikiganiro ku ijwi rya amerika tuzagerageza gushaka mu bubiko bw'amakuru aba yaratambutse kera nibyo koko i- i- nubwo ikiganiro agasaro kaburaga gifite irindi sura ariko uyu murimo wo gushakisha ah, abantu no gufasha imiryango guhura twabitangiye kera ah, haba ku maradiyo atandukanye na BBC yarabikoze ijwi rya Amerika rirabikora ubu rero ijwi rya Amerika niryo risigaye rikora uwo murimo ukomeye wo guhuza abantu tubashakira ababo Eh, tuzareba mu bubiko bw'amakuru nitugira imana tugasanga uwa Mariya Francine koko yaratanze itangazo ibyo gihe byadufasha tukamenya aho yari ari eh, kandi koko ndumva iryo zina hari aho naryumvise reka tubanze turebe koko ko dufite gihamya ah, nyayo hanyuma tuzakubwira umuntu kandi nawe eh, aho yaba ari ah, akiyumva muri kano kanya birumvikana yuko azagerageza kutugeraho umwibutse ah, abavandimwe be eh, yashakishaga icyo gihe mwese mubwira amakuru yo mu muryango uretse mama wawe witabye imana abandi bavandimwe bose mubwira amazina rimwe ku rindi kugira ngo uko yabivuze nawe ah, mwibutse ayo mazina y'abavandimwe ah, adeline
yego imfura yo mu rugo yego yitwa uwimana yitwa uwimana ivona ndetse bakundaga kumwita seri undi ukurikiyeho yitwa yitwa mukamusoni alphonsine ndetse bakundaga kumwita uwineza cyane ko uwo uwo francine ariyo bari barananimwise ko yitwa uwineza Mm.
noneho dufite na mukuru wacu wundi nawe nakora cyane yiwe yitwa yitwa clarisse uwizeyimana yego icyo gihe bakundaga kumwita jane Mm.
dufite n'umuvandimwe yitwa mitera felix Mhm.
ariko icyo gihe mbere banamwitaga na mitera francois Mm.
dufite umuvandimwe wundi musaza wacu yitwa harerimana fideli yari afite agahimbano ka bango yego dufite ndetse na ntakirutimana emmanuel ariwe bari na mutoya icyo gihe Mhm.
noneho papa wacu yitwa masikini modeste Mm.
abandi bavandimwe babiri bo baguye muri jenoside bo turabizi ko batakiriho bo turabizi ko bapfuye yego Eh, umwe yitwaga zikama undi yitwa yitwa mukashema Eh, ariko abo bombi bo ntibakiriho ba- bapfuye muri icyo gihe cya jenoside komera none ah, adeline kuba waje hano mu kiganiro agasaro kaburaga ari wowe mutoya iwanyu ufite amakuru menshi kandi meza ku muvandimwe wawe um, eh, francine ah, wa mariya umuryango wagutumye barakubwiye bati nuvugana n'ijwi ry'amerika uzatuhagararire nk'umuryango iki ni igitekerezo wabagejejeho mwarakiganira urabwira uti nzajya gushakisha mukuru wanjye bose barabizi
mu by'ukuri icyanteye ishyaka cyane mama akimara kumbyara yahise apfa ariko mbere y'uko apfa Mm, yarababwiye ngo dore francine mwari mwarabuze ndamubabyariye kuko navutse dusa cyane oh, noneho rero kuba twarasaga nanjye rero nkaba mfite n'iryo shyaka ry'uko mama akimwita yavugaga ati nzajya kumushaka nimara kubyara uyu mwana mm, narababwiye nubwo nanjye mvutse nkaba menya ubwenge n'iki reka noneho rero nanjye muri ibyo mama yagako- ya- yagakwiriye gukora oh, abavandimwe baranshyigikiye barabisengera Hmm.
ndetse nyine bu- ubu nabo baba bafite ishyaka n'ibyishimo by'uko twazabonana amukumbuye udukintu n'utuntu twose twa kera kuko yari umwana pe na papa yaramukundaga n'abandi bose bo mu rugo n'abaturanyi bahora bamubwira ati murasa mm.
ibintu byinshi n'ibyo nibyo wa- wari uvuze ngo hari utuntu twe a- akiri umwana mwamukibitse mugifite mu rugo Eh, hari amafoto amafoto yiwe menshi yo turayafite ubwo na yene bara- baba banamwibuka nk'udukino bakinaga ibintu byinshi byinshi nyine utuntu twa kera aryo tuyo twicara tukabisubiramo bigatuma turushijeho kumwibuka nicyo cyanteye ishyaka cyane rero ryo kumva ngomba kumushaka
wagize neza ndabigushimira kandi nawe bizamushimisha cyane kumva yuko wahagurutse ukaza kumushaka ndahamya yuko imana ikimukomeje Ah, ntuba umubwiye amakuru menshi ush- n'icyo ushaka kumubwira kereka niba hari icyo wumva usigaranye ushaka kumubwira kikuri ku mutima ubwira uti niba unyumva muri kano kanya dore ijambo ry'umusozo nshaka kukubwira nimba urifite urimubwire dusoze kino kiganiro tugirana ni ukuri yaba we yaba ndetse n'uwo mwana we sinshidikanya yuko kuko imyaka ishize makumyabiri n'icyenda ni myinshi n'uwo mwana we ashobora kuba afite amakuru yacu akaba nawe yifuza kubona ab'umuryango akomokaho yaba ari umuryango wa nyina cyangwa se bose ni ukuri twese turiho turabishimiye twishimiye kuzababona kandi tuzashima n'imana cyane twongeye kubonana nabo aho bari rwose biyumve ko mu rwanda ari amahoro kandi biyumve yuko ababo babashakisha nabo nibumva itangazo bazaharanire kutwereka ko bahari twongere tugire ibyishimo nk'ibya kera
urakoze cyane adeline uwimana impaye kuba waje hano mu kiganiro agasoro kaburaga ushaka mukuru wawe francine uwamariya eh, kandi ukaba ukomeje unashaka n'umwana we eh, niyo nzima igihozo honore eh, dominique ari umwana w'umukobwa ababa baranyuze mu ishuri ry'i nyamasheke biganye na francine muri section ya bioshimi abo nabo bakaba baramubonye ari muri kongo cyangwa se ari muri uganda cyangwa se ari mu gihugu iki n'iki cy'uburayi cyangwa se na amerika eh, cyangwa n'ahandi muri afurika ubu ngubu yaza hano mu kiganiro agasaro kaburaga Ah, murumuna we adeline eh, aramushaka uwimana impaye ndagushimiye cyane adeline eh, kuba waje muri kino kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'imana murakoze cyane nanjye kandi imana ijye ibaha imigisha myinshi cyane
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege ye shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga nabibabwiye iki kiganiro twagihariye ababuriye muri kongo muhayimana jean marie atuye mu karere ka gasabo umurenge wa kinyinya akagari ka gashari umudugudu wa kami arashaka mukuru we ikintu kinzanye muri iki kiganiro rero bwana munyamakuru eh, nakunze kugukurikira cyane numva u- ukora imirimo myiza cyane yego urakoze Eh, nifuza kuba nanjye nabandikira ndavuga nti reka nandikire uyu munyamakuru rwose ku bw'akazi akora imana imuha umugisha ku bw'imbaraga akoresha Hmm.
nkaba nifuza nanjye kurangisha mukuru wanjye mukuru wawe urangisha yitwa nde Eh, mukuru wanjye ndangisha yitwa nizeyimana aloyisi nizeyimana ruyizi mwatandukaniye he Ah, mbo twatandukaniye muri kongo yego Eh, ariko nyuma yaho aza kuza aza mu rwanda twe adusize muri congo Mhm.
Eh, hanyuma ageze mu rwanda eh, yahamaze igihe gitoya Eh, ayo- ariko ayo niyo makuru mama ampereza mama wari uhari yego ahamara igihe gito arongera ngo amubwira yuko ngo asubiye muri congo ngo ngo gushakisha imibereho avuga ko ngo ashaka kujya gukorerayo gucururizayo Hmm.
Ah, mu gihe gito bakajya ngo bamubwira ngo hari abamubona ngo za bukavu ngo hari abamubona ngo za za za kampembe ngo yambuka ajya bukavu Mhm.
ariko ayo makuru nayo nayo bamuhaga nawe ntabwo yari afite amakuru mpamo Hmm.
Eh, hanyuma ubwo twebwe ubwo urumva twe twarasigaye muri congo aho tuziye natwe twari turi kumwe eh, na papa utubyara yego
Eh, tugeze mu rwanda dusanga niyo makuru ah, mama atubwira yuko nawe ngo yamubuze ariko ngo bakamubwira ko yasubiye inyuma muri congo ngo anavuga yuko ngo yaje kutureba aho yadusize reka tu- tu- tugende buhoro twumvikane muri mirongo cyenda na kane mwari mutuye hehe Ah, muri mirongo icyenda na kane twebwe duhunga tujya muri congo yego Eh, twari dutuye ubu ku kibuye ku kibuye ki- mwari mutuye igisovu mwari mutuye kibuye mu mabanza mwari mu yihe komine mwari mutuye kibuye yihe twari dutuye ah, ku kibuye cyahoze som- komini ya gisovu yego
segiteri muramba Mhm.
serire fumba
hanyuma muhunga mwahungiye amajyepfo munyura icyangugu mwanyuze ruguru se munyura ku gisenyi mwanyuze he
twanyuze muri bukavu yego
Eh, hanyuma tugeze i bukavu tujya mu mu nkambi ya nyangezi yego Ah, twaje kuva mu nkambi ya nyangezi bakomeje ku- kuba rudaca hanyuma eh, abantu bakomeza bajya mu iryo mu mashyamba aho bita za shabunda Mhm.
Eh, ubwo urumva niho twatandukaniye we yaje gusubira inyuma turimo mu mashyamba ya za shabunda eh, tugeze mu nce za za kigurube yego Eh, ariko tuza gusubira inyuma gatoya ma- hari ibintu bya- bari bacogwe bavuga ngo abantu batangire ngo ba- bahunguke Mm.
turongera tubonanira aho bita icurwe ah, mu- mu nce za shimanga ah, u- u- ugiye kugera bukavu yego Eh, aho niho twatandukaniye noneho bwite sasa ah, tunatandukana ariho yahise aza mu rwanda kugeza icyo gihe
yagarutse mu rwanda mwebwe abasigazo za shabunda
Eh, yagarutse mu rwanda twebwe adusiga aho bita eh, aha- nani shimanga hariya mu nce za za za shimanga u- hejuru ya bukavu
ageze mu rwanda mama wawe yakubwiye ko yahamubonye ko yahageze akamwakira akamugaburira akaba ari we ku bwende bwe wahisemo kugaruka muri kongo
yego yarahageze ahamara n'igihe yahamaze n'igihe kuko yari atangiye kuba n'umuntu rwose umenyereye yaramuhaye n'ahantu ho kubaka mbese yari atangiye kuba ari mu buzima busanzwe yaramenyereye ariko aza kumubwira ko ngo agiye kuzasubirayo akajya ngo gushakisha aho yadusize agenda atyo rero namwe ntabwo mwigeze mumuca iryera ntabwo mwigeze muhura natwe ntitwigeze tumuca iryera nta nubwo twigeze tumenya amakuru ye amakuru ye twayamenye ari uko tugeze iwacu mu rwanda mwagarutse mu rwanda ryari
mbo twagarutse papa papa umbyara nawe yaje mbere yanjye we yahageze yahageze muri bibiri na muri bibiri na karindwi yego hanyuma ngewe kuko nasigaye nari narasigaye mu ishuri niga aho narindi narigaga njye nahageze muri bibiri na cumi na muri bibiri na cumi na rimwe nicyo gihe nahagereye hanyuma mama wawe amaze kuguha amakuru ya mukuru wawe aroyizi hari undi muntu mwavuganye wakubwira ati koko twaramurabutswe yaragarutse hano muri congo yaje abashaka ariko yarababuze nta rengero mwigeze mumenya kuva icyo gihe nta rengero twigeze tumenya kuva icyo gihe mama yabitubwira hari n'abaturanyi bagiye babitubwira batubwira ati rwose yageze inaha ngahe haba igihe kinini arongera asubirayo kuva ubwo ntabwo twongeye kumenya amakuru ye muri make nta kibazo yari afite mu rwanda yagiye muri congo agiye gushakisha ubuzima no kubashaka namwe kugira ngo abone kuyababona
nta kindi kibazo yari afite rwose nta na gito haba abaturanyi haba wenda no mu buyobozi nta na gito we yari asubiye inyuma avuga ngo ngiye gushakisha imibereho cyangwa nshakishe abo nasize inyuma aho baba baherereye uko biri kose yaba ari muri congo ashobora no kuba ari no mu kindi gihugu ashakisha imibereho imibereho ntabwo iboneka muri congo gusa uyishakisha ashakishiriza hose ni ugushabika wa mugani ubwo rero ashobora kuba ari mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose cya afurika muri ako karere cyangwa se mu tundi turere tugize uwo mugabane ashakisha imibereho niba umukuru wawe aruyije Nzeyimana akumva mubwira amakuru y'umuryango mubwira amakuru y'aho iwanyu uhereye ku makuru cyane cyane y'igisovu yo ku kibuye niba hari ayo ufite mubwira amakuru y'aho akomoka hanyuma umubwire n'icyumvu ushaka kumubwira kugira ngo akunze kandi umushishikarize gukora icyo wifuza ko yakora yego murakoze ikintu nashaka kumubwira nashaka kumumenyesha ko twaba twarageze mu rwanda amahoro yego
tukaba twarageze iwacu ku kibuye mu gisovu tugasanga mama ari aho nta kibazo yagize araho arakomeye natwe tukaba twarageze mu rwanda tukaba twumva tumushaka tumukumbuye cyane tukaba twifuza kumenya amakuru y'ahantu yaba aherereye tumubonye byadushimisha
ndahamya yuko akumva ndasaba cyane kugira ngo iyo mpuruza izamugereho ariko ushoboye kumwibutsa amazina y'ababyeyi bawe mama wawe na papa wawe kugira ngo n'uwamwumva azavuga ati twumvise bavuga umwana wa kanaka burya ni ibintu bifasha cyane kugira ngo umuntu aboneke bwangu watwibutsa amazina y'ababyeyi banyu
nayabibutsa nta kibazo ariko wenda sinzi niba nahera no ku y'abandi bavukana bose nayo wayavuga rwose ufite umunota wo kugira ngo byose ubikusanyirize hamwe bivuge bivuge n'icyo tubereyeho ni ukugira ngo ayo makuru amufashe kandi afashe n'abandi kumugeraho bwangu yego murakoze cyane amazina nihereyeho ni ngewe muvugana umushakisha nitwa muhayimana jean marie yego hanyuma papa nawe umbyara cyangwa nawe utubyara yitwa ndagijimana asina paul hanyuma mama utubyara nawe akitwa mukamugema kandida akaba afite na bashiki be nabo umwe yitwa mukandatimana sipesiyoza yego undi bakaba bamwita niringiyimana debora abo bantu aramutse abumvise yahita amenya ko ari umuryango we umushakisha urakoze cyane jean marie muhayimana ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ushakisha mukuru wawe adoyiji nzeyimana ngaho rero ukomere utegereze wizeye amahoro y'imana murakoze cyane imana ibaha umugisha kandi ku kazi mukora
agasaro ka buraga
ndakira undi mubyeyi waburiye abana babiri muri kongo muri teritwari ya masisi ahitwa imuyange aka ni akarere ubu kaberamo imirwano hagati y'abarwanyi b'umutwe wa m makumyabiri na gatatu n'ingabo za kongo ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro anyeshe mukakarimba atuye mu karere ka gasabo umurenge wa jari akagari ka buhiza umudugudu wa nyarubuye nzanywe muri iki kiganiro agasaro ka buraza no kugira ngo mumfashe kunshakishiriza abana babiri naburiye muri kongo abo bana babiri bawe babuze bitwa bande umukuru ni mukeshimana sara uwa kabiri ni nsengiyumva sitefani mwaburaniye muri kongo hehe muri masisi nibo twaburaniye mu wuhe mwaka
umwe twaburanye muri icyenda n'icyenda undi twongeye kuburana nyuma nko muri bibiri na kabiri bari bafite imyaka ingahe ndavuga stefano yari afite imyaka ingahe sara yari afite imyaka ingahe
sitefano icyo gihe yari afite nk'imyaka cumi n'umunani yavutse muri mirongo inani na gatandatu naho sara sara nawe yavutse muri mirongo inani na kabiri hanyuma se kugira ngo mutandukane byabaye iby'amatage y'intambara mbwira nk'umubyeyi byagenze gute kugira ngo umwe nyuma y'undi abana bose bagushireho mutandukane byagenze gute umubyeyi anyinshi mukakarimba tubwire
sara tujya gutandukana twabaga ahantu muri muri kongo aho ngaho i masisi hanyuma aza gushaka ashaka umugabo bitewe n'uko bafataga abana b'abakobwa bakongomani baramushaka ku ngufu bamufashe ubwo rero icyo gihe ntabwo twari tukibana naramuretse agumayo kuko yaramutunze bigeze nyuma rero haba intambara ibaye kuko tutari twegeranye yahunzaga n'ukwe natwe tugenda ukwacu ntitwongera kubonana undi wa kabiri rero twarabanaga ahantu twabaga muri masisi hitwaga hitwaga imuyange hitwaga imuyange yego hanyuma rero nibwo ngewe nje gutaha nturwa nyine n'abasirikare b'u rwanda yego ntashye rero nza kugera mu rugo ndaruhuka nongera kumenya ko abana n'umugabo basigayeyo nsaba ibyangombwa nsubira muri kongo njya kubarebayo ngeze hahandi nsanga hari umugabo n'abandi bana basigaye aba ari bo mbona barambwira ngo undi mwana uwo nguwo nsengiyumva ngo yajyanywe n'umusirikare ngo amugira akadogo ngo bajya bukavu ubwo rero twahereye ko ndavuga ntubwo sinzi ahari ibintu muze dutahe mu rwanda ni amahoro umutware wagenda muzana turataha n'abandi bana bari barasigaranye nsengiyumva buraryo kugeza ubu ntabwo nzi iyo yahereye wagize ubutwari bukomeye bwo gusubira muri kongo ukajya gushaka umuryango wawe kandi ukawutaha nawe ndashaka kuvuga umugabo wawe n'abo bana bakeya usibye sara wajyanye n'umugabo we w'umunyekongo utazi aho ari ayo makuru y'uko umuhungu wawe yabaye kadogo wayabwiwe na se iri papa we wambwiye yuko ari uwo musirikare wamujyanye ngo amubere kadogo uwo musirikare wamujyanye izina rye waba urizi waba wararibwiwe
uwo musirikare wamujyanye yitwa tofiri tofira rero uwo nguwo ni umuhungu w'umugabo witwaga budu nawe wari impunzi yewe yamujyanye rero ngo ngo za bukavu kugira ngo ayimubere kadogo irindi zina rya tofiri ntabwo urizi
irindi ntabwo ndizi icyo gihe amujyana i bukavu ugereranije hari nko mu wuhe mwaka uhereye ku byo umugabo wawe yakubwiye
umwaka yamujyaniye ntabwo nawumubajije ariko nyuma amubajije nitonze buriya yanyibutse yakwibutsa uko biri kose birumvikana yuko uyu muhungu wawe yajyanywe n'uwo musirikare bashobora kuba baramujyanye mu gisirikare koko niba nsengiyumva stefano ubu yarakuze yabaye umugabo niba akiriho niba akiri muri ako gace k'amajyepfo ya repubulika ya demokarasi ya kongo yitwaga zayire kera cyangwa se mu majyaruguru aho yaba ari hose ari kumwe n'uwo musirikare yarabere kadogo ariko ubu ntabwo akiri kadogo uwo teofide n'abandi bamumenya bakamenya uwo musirikare n'umwana wamugendaga hafi amurinze cyangwa se amutuma witwaga nsengiyumva stefano icyo gihe nawe yakwiyumva akamenya yuko umubyeyi we anyeshe mukakarimba amushaka amakuru ushaka guha umwana wawe yandi yo mu rugo ni ayahe bakuru be bashiki be barumuna be abari aho ngaho mu rwanda bo watahanye bose bameze gute muha amakuru makeya y'umuryango kugira ngo ayumve bimutera akanyamuneza ko gushaka kuhura namwe bidatinze
ubwo ngubwo hari hariyo mushiki we umukurikira witwaga nyiramana rasheli ubu yaratashye icyo gihe yaratashye n'umugabo we wari waramushatse ubu ngubu baba ku giti cy'inyoni afite abana batanu yego undi rero umuhungu wari uri inyuma yabo bamwitaga yitwa hakizimana yesuwa ariko we yari azi ko yitwa mugabo arigira yesuwa yego nawe yaratashye ubu afite abana babiri nawe aratuye hano i kigali muri jari mbese hari n'undi azi nawe witwa nyirabagenzi bamwitaga carisi nawe yaratashye turi kumwe mu rwanda afite umwana umwe undi mutoya yari azi bitaga jambi yiga bishatse yiga muri segonderi ubu ngubu mu wa gatandatu azarangiza uyu mwaka nawe ni umusore ari mu rwanda abo bose baratashye turi kumwe ari kubura sitefana hamwe na sari uwo nguwo urakoze cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ubashaka yaba sara yaba sitefano aho bari muri kongo cyangwa se ahandi ariko turahera cyane cyane muri kongo izo za mashishi niyo zaba muri ayo majyepfo y'intara ya kivu cyangwa se muri kivu y'amajyaruguru aho baba bari hose bazumva ikiganiro agasoro kabura bamenye yuko umubyeyi wabo wowe anyesi mukakarimba ubashakisha ndagushimiye cyane kandi amakuru wampaye ni meza azadufasha kugira ngo tugufashe nkwifurije amahoro y'imana murakoze uwo nguwo rero mukeshimana sara yego isubiyeyo kumuzana ubwo bambwiye yuko umugabo we yashatse ngo yapfuye hanyuma sebukwe ahita amushingira undi mugabo ngo babaga ingungu ubwo rero sinabashije kugerayo nanone rero sitefani uwo nguwo bambwiye yuko ngo ashobora kuba yaragiye yarambutse atakiri muri sida aho ngaho ngo kongo burazavire ngo ariho ashobora kuba yaragiye ubwo rero rwose mwashakishiriza yaba atakiri no muri sida aho ngaho zabuka bakaba yaragiye kongo burazavire cyangwa ahandi mu nzu ziri mwazashakishiriza rwose muzaba mukoze arakumva aho aba ari hose yaba ari muri iyo kongo burazavire yaba ari mu aho impunzi hose z'abanyarwanda ziri muri afurika mu bihugu bitandukanye bumva ibiganiro by'ijwi ry'amerika bari muri zambia muri malawi muri mozambique muri congo brazaville muri centre afurika muri uganda no muri tanzania abo bose bumva ndetse no muri kenya bumva ijwi ry'amerika umunsi ku munsi ubu rero umuhungu wawe stefano yakumvise mukakarimba ngaho ndakuretse kandi ndagushimiye cyane nkwifurije amahoro y'imana yego murakoze
agasaro kaburaga
ijwi ry'amerika ifitanye ubufatanye n'ishyirahamwe metisi du monde tugashyira ingufu hamwe kugira ngo abana bavutse ku banyarwandakazi no ku bazungu babasize mu rwanda tubafashe kumenya inkomoko yabo uyu munsi ndakira akazungu berami papa we yitwa vlad akomoka mu gihugu cya yugoslavia kazungu atuye mu karere ka kicukiro umurenge wa gatenga akagari ka nyarura mu mudugudu wa rusambu iki kiganiro nkijemo kugira ngo mpuze n'umubyeyi nabuze kera ndi umwana ndahamya ko nafite nk'imyaka ibiri cyangwa itatu ubwo yadusigaga akaba yaragiye kubera impamvu za mama yangaga kunanga ndi umwana kandi nawe ankeneye umubyeyi wanjye rero mfite amakuru y'uko bari baje baje kubaka uruganda rw'isukari burundi baba muri barureveke interinasiyonari bakaba barazaga bafite kontara y'imyaka ibiri cyangwa umwe ubwo baje mu rwanda baje muri rwa ruganda rw'isukari rwa kabuye niho yamenyaniye na mama ubwo hari mu uhe mwaka hari ubwo ni muri mirongo icyenda na rimwe kuko navutse icyenda kabiri yego
ubwo rero umubyeyi meruka amakuru y'icyo gihe ntabwo twongeye kuvugana n'amakontakiti icyo gihe yari agoye na mama nkagerageza kumubaza amazina yombi ugasanga biramuje akambwira rimwe hakurya rimwe ndabyibuka bamwitaga vurato akaba yari umurusiya yarakomokaga muri yugosilaviya andi makuru nayo akaza ambwira ko yugosilaviya nayo bayikasemo ibihugu bitanu ubwo sinzi kubera imana wenda tuzahura sinzi irindi zina rye ni irihe ubwo nimba ari vlado mu kirusiya mu kirusiya ryagombye kuba ari vlad vlad ni izina rizwi cyane mu burusiya ariko no muri ibyo bihugu bya yugosilaviya ubwo ni vlad reka dufate vlad yego kuko abo mu rugo bo bafashe iryo rya vlado ubwo ni vlad
naho se berami warivanyeye berama ahubwo ashobora kuba narizi kuko yagiye nbyitwa ikazungu naryiswe ngiye gutangira garidiyene babuze izina rya kabiri ni muyombo warimeze naho berama iryo ashobora kuba arizi kuko yagiye narizwe izina none se yavuye mu rwanda ryari mu rwanda ashobora kuba yaragiye icyenda gatanu kuko bambwira ko yagiye afite imyaka nk'itatu kandi navutse icyenda kabiri none se niba yarakoraga ku ruganda rw'isukari rwa kabuye ni ukuvuga ko abamukoreshaga bafite umwirondoro we bazi aho yavuye bazi aho yaturutse bazi uwo ari we umaze gukura umaze kumenya ubwenge wigeze utekereza gusubira i kabuye ukajya kubaza uti nyabuneka nimumfashe menye umuntu wari data wakoraga ahangaha aho yagiye
ubu tuvugana hari umuntu wambaye nimero z'umugabo uhari wahakoze kuva muri mirongo inani niwe nshaka kuzajya kureba ariko ubwo mperukayo nabajije abantu nka babiri numva nta makuru bamufiteho ndabona tubwo ni bashyashya n'amabiro nabonaga akinze nta bayobozi bakuru bahari ubu nibwo ndi gutegura kuba nasubirayo none se uretse iri zina rya vlad irindi zina rye ni irihe mama wawe yakubwiye irindi zina rye rya kabiri yambwiye izina rimwe yambwiye izina rimwe irindi rwose sinzi impamvu atarivugaga se ntabwo baryibuka sinzi ni ukuvuga ko papa wawe ntabwo yarivugaga cyane ntabwo yarivugaga ibyo yababwiraga ni iryo ni naryo twafashe na ba muyomba nibyo bakubwira bazi iyo gahunda ufite yo kujya ku ruganda rw'isukari rwa kabuye uzayikomeze uretse ko nanjye nayikora vuba niho hantu tugomba kubanza kuvana amakuru nyayo yuzuye ikintu wankorera bwa mbere wabaza iyo nimba ari twabyita oruganizasiyo nimba ari kampani barone veki interinasiyonari kuko niyo yabarizwagamo
ndaza kurishakisha nicyo kigo cyamukoreshaga
nibo yakoreraga nibo bamukoreshaga abo bamukoreshaga bazadufasha nabo kumenya uwo ari we n'aho ari ariko se wowe amakuru wahawe yagiye ari umubyeyi wagukundaga ni uko atashoboye kukujyana icyatumye mutandukana wambwiraga yuko mama wawe yanze kugutanga yagira ngo akujyane amusize ibyo wabwiwe byagenze gute
yagira ngo amusize kandi mama we yarangeneye nawe birumvikana nari umwana ubwo rero mu kunyuma uwo mugabo yahise agenda kontara amenya yari irangiye isinzi kandi ikindi twabaga icyangugu sinzi aho bahuriye icyo gihe twaranimutse tuza gutura i kanombe ubwo rero urumva hagati yo kwimuka kuza i kanombe uvuye icyangugu niyo makuru ashobora kuba yaramucanze tukamubura simba kuba nta mubyeyi ufite mama wawe yitabye imana papa wawe ntuzi aho ari ubaho ute nk'umwana udafite umubyeyi udafite ababyeyi bombi birumvikana ufite umuryango wakubaye hafi abamuyombo bawe bakuba hafi ariko se nkawe kazungu iyo witekereje iyo wicaye ubona uwo mupapa umushaka mwiki uramushakira iki uwo mupapa nkurikije uburyo umushaka ntabwo ari uburyo bw'imibereho ni uburyo bwa famille nkamenya aho nakomotse yego ubuzima narwanye nabwo butuvuga mfite imyaka mirongo itatu nagiye nihigira ubukarani nta kintu nakoze mbega ushobora gusanga itutiraga urumva rero uwo mugabo tumubonye ni uburyo bwa famille nta n'ikindi kuko ku myaka mirongo itatu ntabwo yambwira ngo agiye kongera famille jya warakuze uri umugabo uzi kwiyitaho uzi kwi- kwirwanaho Ah, icyo ushaka ni ukumenya inkomoko yawe ukamenya umubyeyi wawe umuntu akamenya inkomoko nta kindi tukamenya karahari cyangwa bene wabo barahari kazungu nkwijeje yuko nzagufasha uko nshoboye kugira ngo uyu mupapa wawe tumubone ah, niba koko yaravuye mu rwanda atakwanze ikibazo nkunda guhura nacyo ni abagiye bahunze badashaka kubona abana babo niyo mbavugishije bambwira ko badashaka kubabona ariko niba umbwira yuko papa wawe yavuye mu rwanda agukunze ndetse ashaka nta kibazo kukujyana twari dufitanye nta kibazo twari dufitanye n'ako kantu kajemo gusa ko gushaka kuntwara kandi ari umwana niba akiriho tuzamubona kandi tuzabahuza Ah, nkunda kubibaza mu kinyarwanda birumvikana ariko nindamuka mubonye nzamwumvisha ubutumwa bwawe Eh, nindamuka mubonye nzamubwira iki mbwira akantu nzamwumvisha akavuga nkamusobanurira nkamusemurira nkamubwira ko uwo mwana ari uwe kandi ko ibyo ngibyo arya mubwira mubwire ijambo ushaka kumubwira rikuri ku mutima ikintu namubwira cya mbere narakuze nize amashuri yisumbuye undi umuntu w'umugabo watekereza ahazaza n'ibyo kazungu berami urakoze cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'imana murakoze namwe imana ibane namwe
agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse munatanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana agasaro kaburaga karabonetse mu muryango Hey, yo, na, na, na. We have been waiting for you agasaro Your family, they are very happy to see again. Your family, they are very happy to hear your voice on the radio. Voice of America, ijwi ry'Amerika rihuza abantu diaspora bavugana ku ijwi ry'Amerika agasaro